Barcumaafi waliin teessan nagaa VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Kan caqasuu jirtan tun qophii bitootes 28tiif 29ti. Waan dhiyootan hojjanne akka tokko irra deebineetiin isanitti himna. Waan guyyaa boqonnaatiif isanii qopheessin waan dhiyootan hojjanne keessaa akka tokko keessaa fiffilleetiin isanitti himna. An soraa alakeeti. Instituutiin fayyaa Itoophiyaa namni milkeetti vaayirasii koronaatiin shakkan qorachuu jirti. Nama dhibbi shaniif torbaatamii jaha keessaa dhibbi shaniif shantamii shanitti hooma irratti hin argine nagaan baane. Haga ammaatti Itoophiyaatti nam kudhanii jahatti dhukkuba kan qabe jechuudha. Muktaar Jabaaliin nu erge.
Instituutiin fayyaa hawaasaa ibsa beeksisetti tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf sakatta'iinsi balbaloota seensaa biyyattii hundarratti taasifamaatiin jiru cimeetiin fufeetiin jira jedha hanga ammaatitti. Namoota kuma dhibba ja'aa fi kuma ja'atamii saddeetii fi dhibba afurii fi torbaatamii ja'a irratti sakatta'iinsi hoowwa qaamaa dhibee koronaatii fi iboolaa adda baaseetiin beeksisuudhaa danda'u kan taasifame yoo ta'u isaan kanneen keessaa namoonni kuma kudha lamaaf dhibba lamaaf afurtamii shanii biyyoota vaayirasiin koronaa. irratti gabaafame keessaa kanneen dhufan ta'uu beeksisan namoonni gama Itoophiyaa seenan kuma tokkoo fi dhibba sagaliif digdamii sadi ta'an turtii isaanii guyyaa kudha afurii shakkii koronaarraa erga adda baafamanii xumurataniin booda walaba ta'uun isaanii waan barameef hawaasatti makamuu kan beeksise Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa yeroo ammaa kanatti namoota kuma tokkoo fi dhibba torbaa fi torbaatamii lama ta'an irratti ammoo hordoffiin guyyoota kudha afuriif taasifamu akka itti fufeetiniin jiru ta'uu dubbatan daayireektarri ol aanaan Inistiitichaa. Dr. Eebbaa Abaate hanga ammaatitti walumaa gala namoonni dhibba shanii fi torbaatamii ja'a vaayirasii koronaatiin shakkaman qorannaan laaboraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u dhibba shanii fi shantamii shan kanneen ta'an qorannaan taasifamee fi vaayirasicharraa walaba ta'uun kan beekame yoo ta'u sagalan isaanii ammoo bu'aa qorannaa eeggataatiin jiru jedhan Dr. Eebbaan ምርመራው እየተደረገ ያለው ከኤርፖርት በጥርጣሬ የሚመጡ ሰዎች ላይ ብቻ አይደለም።
qorannaan kun kan taasifamaatiin jiru namoota kallattiin buufata xiyyaaraan dhufan qofaa miti namoota kamuu haalli fayyaa isaanii mallattoo walfakkaataa agarsiisan hundaaf qorannaa taasifamaa jira dabalataanis namoota nama vaayirasichaan qabame waliin qunnamtii qabaataatiniin turan fayyaa yoo ta'anillee qorannaan walfakkaataan ni taasifamaa fi hojiin kaleessa irraa jalqabne ammoo dhaabbileen fayyaa finfinnee keessatti argaman hunduu namoota kamuu rakkoo dhukkuba qaamolee hargansuu qaban samuunni isaanii fudhatameetiniin qorannaan akka taasifamuuf murteeffamee hojiitti galamee jira jedhan Dr. Eebbaan. Dhiheessiilee tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaa danda'an kanneen akka uffata afaanii funyaanii fi haguuggii harkaa dhaabbilee federaalaa dhibba tokkoo fi kudha lama ta'aniif raabsamuu kan ibse Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata dhimma baqataa fi namoota baqaa deebi'anii wajjin ta'uudhaanillee mooraa baqattootaa keessatti akka vaayirasiin koronaa miidhaa hin geessifneef waliin hojjetamaatiniin jira jedhan. Meeshaaleen yaalaa kanaan dura tamsaafamaniitiniin turan keessaa dabalataanis haguuggiin afaanii funyaanii miileena lamaa ol ta'u naannoleedhaaf raabsamuu isaa kan beeksisan Dr. Eebbaan hubannaa hawaasaa dhimma tamsa'ina vaayirasii koronaa irratti jiru. dabaluudhaaf jecha maxxansaalee poostaraa kuma shantama maxxansa biroosharaa kuma dhibba lamaa fi kanneen biroollee naannolee hundaafuu ergamaa kan jiran yoo ta'u deeggarsi naannolee waliin hojjetamullee dabalataan itti fufa jedhan.
አሁን ባለው የበሽታ ስርጭት ሂደት ላይ በተለይ አስቀድሞ ከፍተኛ የላቦራቶሪ ምርመራ ማድረግ ወሳኝነት አለው።
haala ittisa dhibee amma jiru kanaan qorannaa laaboraatoorii taasisuu murteessaadha hanqinaalee gama kanaan jiran furuu irratti hojiin guddaan hojjetamaatiniin jira hojii laaboraatoorii babal'isuu hojjetaatiniin jirra. yeroo dhihoo keessatti dhaabbileen lama qophii isaanii xumuraniitiniin hojiitti galu jennee abdanna hojii kana gama godinaaleetti illee babal'isnee cimsineetiniin itti fufna jedhan Dr. Eebbaan. Erga labsiin tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf harka dhiqachuu labsameen booda hojiin harka dhiqachuu guutuu biyyaa akkaataa jedhamutti kaka'umsaa fi haala gaariirra kan jiru ta'ullee addaan fageenya hawaasaa eeguu irratti garuu hanqinaaleen akka jiru taajjabamuu dubbatan Dr. Eebbaan keessattiyyuu erga. waltajjiin sadarkaa biyyaatti akka hin taasifamne jedhameen booda bakka garagaraatti waltajjiin taasifamuu dubbatamaatiniin kan jiruu fi odeeffannoo qabaachuu isaanii kan kaasan Dr. Eebbaan waltajjiileen akka kanaa hawaasa walitti qabanii fi gaaga'ama guddaadhaaf geessisuudhaa malan kan dhaabbachuu qaban ta'uu akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Waan guyyaa boqonnaatiif isanii qopheessin waan dhiyootaan hojjanne keessaa tokko keessa fiffilleetiin isanitti himna. Bulchootii paartii badhaadhinaa vaayirasii koronaa kanallee jedhanii hin dhabne Oromiyaa fuula hedduutti nama dhibba hedduu horaaf olti amanitti ajanda paartii isaanii mari'achiisuu jiranii jedhan. Mariin akkanaa tuniin fuula hedduu taa'uu jirti. Odoo himaan paartii badhaadhinaa obbo Awwaaluu Abdii ammoo tuniin dhara. Paartiin teen karoora mootummaatiif waan koronaa vaayirasii koronaa barsiisuu jirti. Jijjiiramni maan keessa akka jiruuf waan akka akkanam odeeffannoo uummataa kennuu jirti malee waan ajanda ofii barsiifachuutti hin jirtuu jedha akka jechuun baawwaluutti akka horeen to'annoo vaayirasii koronaa kun karoorbaaf teen nam kudhan yaaga nam diddama malee nama walitti qabameetiin suniyyuu gargar faffagaatee mari'achuu danda'a malee nama akkaan hedduu walitti haamanii jechuun tun dharaa jedha booranaaf guji keessa nam dudubbifne warra mariitan keessa ol keessa tokko nama bulee horaatiin nu dubbifne.
Horii buleeraa waamee korsabbeeta faayidanii warroota paartiin deeggarree fi barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamtanii waamaa jedhanii akkasiin waamanii achi danda'e makiin baane nangara dhibba sadiyoolitti biyya lamaaf leenjiin hojjetanii nangara dhibba sadiyoolii hirmaate bulooraatti koolejii barsiisotaa irratti ta'aa oole.
Eenyutu san mari'achiis maal mari'attan?
Namni mari'achiisee abbaa ta'aa dandanaa fa'a nageessa duduubee fa'a wani mari'atanii tokkoffaa ilaamuun badhaadhinni maal akka ta'e paartiin oromoo immoo amantoota maal akka taate waan maal akka godhuu jiru lammaan maanguddaa akka jiru waan akkas akkas jechuudha. Walumaa galaatti waan filannoo kan irratti akka paartiin ligiin hin dabarree barrii sagantaan sagala kan mootummaan dabru yoo immoo carraa ta'e dabartee jennu akka barrii tokkotti illee dabartee lakka paartiin sumuyyuu oromoo sun walii galuu hin dandeenyee fi
waan dhiba kanafaa waan keessaa akka namni walitti gobbachuu malleefa gargarii qaatataafa waan dhiba kanaa wanni dubbatan faan jirti.
Wanni tokko illee jirtu poolisii oromiyaan nan erga gudiinsi wanni hin godhama namni hunduu wajjin duudee waan tokko eegannoo tokko hin godhamu gargaarri waan tokko walakkaa baanii biyya guutuu namni baay'ee waltajjii walumaan ciisannuma wanni eegannoo tokko illee hin godhamu jiru biyya kaleessa galgal duratti waan akka saafunaan bishaanii balbalata qopheessanii hidhatanii sun malee eegumsi tokkollee wanni godhamu jiran jiru wanni waan sun godhamu eegumsi.
Namni wagga gaafatee jechuun dhiba akkanaan laf dhufee jedhanii dhukkubii naannoo sun keessa mul'achuullee baata. Itoophiyaa eegee seensilaatu waan qilleensaan deemaati. Wanni nami gagaafatee waan jirti.
Wanni gaafatee waan jirti dhukkuba gaafate sun dhukkubi lafa dhufee jedhanii akkamii wanna kana hin taasisu jedhanii gaafatanii nama dhaladuuf malee agarraa wanni biyya keenya keessa hin babal'anne suuraan guddoon akkas hin jirtu. kudhanii akkas tataa'an namni immoo gaafata akkamii seenee namni dura hin biyya laatti nama hirnaan jedha.
Ati nam taabulee horaa sun keessa oolti guyyaa lamaanuu.
Guyyaa lamaanuu keessa oolee.
Fulaa dhibiitti fulaa marii akkana tanfaa maan dhageetti.
Mariin akkana kun akka dhamitti qorni timeetti akka baay'ee isaan jedhanitti deebiin waliin naan deemti ammaan dura karaa dammaa teettee irraan shaashamanne teettee irraan buloora dhuftee goodiin booranaatii fi goodiin hojii lamaanuu waliin taa'e akkuma jiru haaluma hortaa'uu jiranii fula gariitti immoo nambar siimaa jedhanii afrikanna haallee walirraan fagaatanii akkasuma ta'anii akkuma yaa'u jiran.
Akkamnaan jettee taateen ogeessa fayyaati HO yookaan PHO public health officer tana baratte dhibu kan sodaadheetiin nama kadhee taa'ee jettee maan nama gorsuuf eegsila.
Tokko akkuma kunuunsuun ministeera biyyitti dubbachuun namni walgahii wanni adda addaa sa'aatii amma kanatti yaa'amuu qabdu dhukkubii Awurooppaa Ameerikaa iyyuu akan darsafuuni yoo kana dhufee namni kun hedduun darsa ambulaa rakkoo guddisuu waan danda'uuf namni dhuftuun fuun jiru takka feeguu wanni guddoo hin jedhu.
Bawwaluun ammoo paartiin badhaadhinaa sagantaa ofii paartii ofii nan barsiifachuu jirtii jechaan dharaa jedha. Sagantaa namni itti jiran kun karoora mootummaan bulchoota isaa jalqaba haga gubbaatti marroo marroon yaamee mari'achiisuu jira. Qara itti gaafatamtoota gugurdoo itti aanee itti gaafatamtoota jiddu galeessatti amma ammoo bulchoota gandaatiif nama gargaaraatiif wal mari'atanii jedha.
Inni irratti mari'atan immoo sagantaa paartii yookaan immoo ittiin bulmaata yookaan immoo kan biroo kan biroo otoo hin taane walumaa galatti haala amma biyyattiin keessa jiru wal qabatee dabalataan immoo gaggeessitootuma kanaa jiru warra hojii irratti raawwii gaarii qaban hin banne gama gama raawwii hojiillee itti gaggeeffamu jenneeti kan gaggeeffamaa hin jiru. Uummanni haala amma qabatamaa biyya keessa jirtu kana beekee mootummaa jila dhaabbatee dhaabbatee dhaabbatee akka inni deeggaruu danda'uuf kan yaadamee gaggeeffamaa jira. Akka carraa ta'e kakkamsa'idna balaa vaayirasii koronaa fi mirkama ta'e walirra godhe. Karaan itti uummanni keenya odeeffannoo argatu biyya kana keessatti maddeen odeeffannoo jennee kan naannu kan akka raadiyoo televiziyoonii uummata keenya hunda bira ga'uu baachuu danda'a. Gaaffii odeeffannootu jira. aman haala qaban vaayirasicha kanaallee matammaa isaaf rakkoo guddaa waan ta'eef dhiibbisitoota keenya kan tokkoffaa akkaataa kallattii koree ittiin bakka kan ta'een vaayirasii koronaa akka biyyaatti dhaabbatee muummicha ministeeraatiin hoogganamaa jiru kun kallattii hin taa'een waltajjii gugurdaa hin taane waltajjii baay'ee xiqqaa ta'e kan immoo qindoominaan ogeessota fayyaatiif biiroo fayyaatiin hoogganan lakkoofsi isaa kudhanii kudha shanii haga digdamaa kan hin caalle akka ta'u kallattiin taa'ee karaa kana hojiin hojjetamaa jira yeroo ammaa kanatti.
Fakkeenyaaf Bulee Horaa tokko yoo fudhanneetiin jennaan dhufe nama itti gaafatamtoota qofaa miti namni dhibba sadii haga dhibba afurii akkum jiru nu ka barsiisanii akka nuun jedhanitti jechuudha karooruun paartii barsiifan. Ayyee.
Maaliif jennaan dokumentiin gadi bu'ee jira ka paartii odoo hin taane akka carraa ta'e kan mootummaa karoora mootummaa ture akka akkuma durutti kaase balaa kanaa walirra waan dhufe akkam goonee dhimma kana carraatti geeddarra geggeessuma gaafata wareegama gaafata karaa inni darbuun hin beekamu kanaaf dursa geggeessaa kenna sirri barsiifne sana booda immoo galchinee mana mana tuujii booda geggeeffamu karaa ofii jannaa qabuun duula geggeeffamu keessatti geggeessaan ga'ee isaa ba'uu danda'uuf leenjii geggeeffamaa jiruudha.
Abbo Awwal irra dhaamsa tokko barbaannam bakka bu'aa paartii badhaadhinaati yoo walga'iin akkasii jiraate taate. Iyyootti gaafatamtoota keessan yookaan ammoo kaabineen teessanillee taanaan yookaan bulchootii gandaa bulchootii aanaa ka godinaallee taanaan yoo walga'ii gugurdoo akkasii geggeessuu jiran taate maan jettaan ammaan tan obbo Awwalu.
Rakkoo akka biyyaatti dhufe waan ta'eef rakkoo kana karaa duula addaatiin keessaa ba'uuf dhageeffachuun kallattii kenname fudhachuun hojii jechuun kanaan ala ta'e immoo tarkaanfii araara hin qabne haga hidhaatti fudhachuun waan hin oolle kanaaf immoo qaamoleen dhimmi laallatuun kallattiin kennamee poolisii raayyaa ittisa biyyaa uummannis fiigee isaaniin kan akka galmaan ga'u godhameeti jira.
Namni hagammaa bulchiinsi seera cabsitee jedhamee himatame yookaan ammoo tanaan adabame faan jira.
nama gamma gabaasni ga'een tarkaanfiin sirreeffamaa fudhanne baay'een isaa naannoo amaaraa fi akkuma dhageenyeen maaliif akka akkas jedhan gaafanneerra tokkoffaa akka jarraa ta'e isaanillee kallattii cabsanii don taane waltajjii baneensaa irratti walitti waamanii akka waan bakka takka oranteessinii kennuu waan akkasiitu ture sanillee bakkumatti akka sirreessanii fi gaafatanii akka kallattii koreen biyyaalessaa ittisa balaa kanaa kallattiin isaanii qofaan akka raawwatan walii galamee karatti akka deemu godhameera.
Yoo fakkeenyaaf bulchiinsi seer koreen to'annoo vaayirasii koronaa baafti cabse bulchiinsi gandaan laa ta'u ka jiddu galeessaan laa ta'u ummati yoo argeetin yoo walga'ii yaaman yoo of eeggannoo saniin tolchin taate yoo bisaan harkaa saniin kennin taate yookaan ammoo gargar faffagaadhaa tataa isaniin hin jedhin taate yoo waan akkanaa dhageettan nutti himaa poolisiitti hima jettaniitu uummata waan himuu waan ammaan tanitti himnu fa'a maan nuun jette obbo Awwaluu nutti hima jette waan nuu dhaamtu fa'a qabda.
Balaan amma akka addunyaa bifa biyyaatti gani kun baay'ee hamaasaa sodaachisaa lubbuu namoota kumaatamaa galaafataa jira. Asirratti qoosaan jedhamu tokko illee hin jiru kallattiin ta'ee jira. Yeroo ammaa kana keessatti qaamni kallattii ta'e kanaan ala gocha akkanaa raawwatu aggaamni akkanaa raawwatu jiraannaan mataan isaa jawraatiin laallama akkasiinatti. Leenjiin kunillee qaamolee dhimmi laallatuun keessattuu ogummaa ogeessi fayyaa qaamoleen fayyaa dhimma akka hordofamu of eeggannaa achi jedhamu hundi akka godhamuu qabu bakka oola san qofa odoo hin taane iyyuu bakka bultiitti manneen nyaataatti walqixxixxii fi inni garaagaraa kun addaan fageenyi isaa karaa taa'isan akka geggeeffamuu danda'u jedhu kallattiin taa'ee akka gadi bu'u godhamee jira isas hordofamaa jira koreen keenyas fudhannee dhimma kana laalaa jira amma qabatamaa nu bira ga'ee hin jiru wanni nu bira ga'ee jiraate kan irratti hirkaa fi araarama hin qabne gama keenyaan kan fudhanne ta'uu isaati akka paartiititti akka mootummaatitti illee paartii qofaa miti itti gaafatamummaa dachaa ofirraa qabna qaamni kana fixee jiraate araarama tokko malee tarkaanfiin irra fudhatamaa jennee gama keenya.
Kanaafuu uummatilleen waan akkana yoo argeetiin bulchiinsi seera cabsoo jiraata taate nama adoo poolisiin achi hin jiraatinu bishaan harkaan dhiqatan adoo hin jiraatinu walitti gobbisee nam teseesi seera koree to'annoo vaayirasii seera seera jarii baas nam cabsii jiraannaan gabaasuu hin danda'u uummati.
Abbaa fedhillee taanaan gabaasuun dirqama isaati garuu carraa kanaa warri daldala siyaasaatii fi waan hin jirre ololaa jirantu jira yeroo ammaa kanatti akkasiin godinaa walga'ii mootummaan waa mul'atinaa maalii warri akkas jedhanii gamtaa uummataa warri hin qabne jiran warri dhuunfaa ofii fi tajaajila intarneetii fi waan gara garaa warri ofii qaban qaamni biraallee warra waan qabu itti fakkaatutu jira. Waaqayyoon waltajjiin kun waltajjii gaaffii odeeffannoo uummanni keenya qabu ittiin guutuu jennee keenya kana irratti hojjechaa jira. Amma kallattiin jiru yoo xiqqaate nama shanii fi kanaa gadi yoo jira bittinneessaadha kallattiin taa'ee jiru. Duula waraana amma vaayirasii kanarra geggeeffamu kun waltajjiin miti baay'een isaa manaa manatti hojii geggeeffamuudha gandaa gandatti hojii geggeeffamuudha. Isin gandi mataan isaa gandoolee mataan isaa kwaaraantiin gochuu qaban namni kwaaraantiin gochuu qabu bakka jiru. Gadi sosochoo dhiiseetiin jechuu kanaaf warri dantaa ummataaf takka hin qabne warri fayyaa ummataatiif dantaa hin qabne fi carraa kanaan siyaasa isaanii kufee daldala biraa barbaadan waamicha maalii akkasiin godhina akkasiin godhina maarree maarree warri jijjiiranii jiramu karaa kanaan otoo hin taane mootummaan ammaan booda gidduu kana keessa walgahii waamamullee jiraate walgahiin giddugalli isaa dhibee kan akkan ittisuu dandeenya sunillee dandagan irratti sunillee gooti irratti sunillee karaa kallattii of eeggannaa mootummaa fi ministeerri fayyaa kaa'e qofaan hojii gaggeeffamuu karaa kanaan beekamee qaamoleen kamiyyuu yoo waamicha illee gaggeessan yoo waamamanillee warri waamullee kana giddugala godhateet gaggeessuu qabaa kan jedhu ergaa qabna.
Koreen to'annoo vaayirasii koronaa kun seerii dhibiin warri baasa lamaa sadeen tokko dabalore taane taane taane waan jennu.
koreen waan baay'ee baasee jira tokko walgahiin gurguddaan akka hin barbaachifne kallattiin taa'ee jira yoo jiraatillee warabii dhoorga karaa jedheen bahee jira lammaffaa immoo qulqullinni isaanii akka eeggatan sadaffaa yoo walitti illee dhufan fageenya sooshaal distaans addaa faffagaatanii akka ta'an harka ofii akka dhiqatan qulqullina naannoo ofii akka eeggatan kallattii mootummaa fi keessattuu ministeerri fayyaa gadi buuse kana akka eeguu fi kabajuuf kabachiisuu danda'an kanarratti immoo qaamni nageenyaallee asirratti hojii isaa fudhatee itti galee hojii hojjechaa jira. Yuunivarsiitiin akka cufamee gara gahee galchuu godhamee jira kun kallattii ta'e kana qofaa miti hojjetaa keessattuu Finfinnee fi naannoo kana jirullee akka manuma taa'ee yeroo murtoofnee fi hojii intarneetii fi karaa gara garaatiin akka hojjechuu danda'u kallattiin taa'ee jira. Waan baay'ee jala jala itti fufama wanti hojii baay'eetu hojjetamaara duula ittisa balaa kanaan wal qabate.
Warra mariitan keessa ol keessa tokko nama bulee horaatiin dubbifne.
Horii bulee horaa waamamee korsabbeeta faayidanii warroota paartii hin deeggarree fi barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamtanii waamaa jedhanii akkasiin waamanii achi danda'e achi hin baane nam gara dhibba sadii olitti biyya lamaaf leenjii nu kennanii nam gara dhibba sadii olitti hirmaate bulooraatti koolleejii barsiisota irratti ta'aa oole.
Wanni tokko amma lakkoofsiitiin kaasame namoota dhibba sadii aga afurii jedhamu kun lakkoofsiisu sirri. Lakkoofsi kun fakkeenyaaf aanaan bulee horaa ganda digdama yoo qabaate ganda digdamaa irraa kudhan yookaan kudha shanii yoo fuute dhibba sadii dhibba afurii ta'uu danda'a. Kun immoo bakka takka illee hin jechuu miti. Wal dhufeeti tiim tiim akkaataa kallattii koreen ittisa balaa vaayirasii koronaa biyyattii kaa'ee nama kudhanii haga digdamaa kan caalleen kutaa kutaatti qoqqooddatee addaa fageenya kallattii taayitan eeggatee kan ammoo olaantummaa koreen fayyaallee dhimmicha kana bakka isaan nyaatan irraa kaasee hanga bakka galee jedhanii akka kan ta'inna kana inni taksisiisuu hin dandeenye karaa of eeggannaa qabuun gaggeeffamaa jira. Garuu kana darbee wanni godhamaa jiru yoo jira fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti waan akkasii arginee jirra, Kibbarra waan akkasii arginee jira, hanga amma akka Oromiyaa wal gabaasuu hin jenne kan immoo tarkaanfii fudhannee jira. Kallattiin taa'anii jira. Tarkaanfii akka fudhatamu ooradii humni ittisa kanaa isin karaa raayyaa biyyaatiif poolisiin illee kallattiin taa'ee jira. Kana kan godhu jiraannaan sirni nuti kun taphachuu qabaa. bakka nagaan akkasii jirutti yeroo akka ta'anii mul'atee yoo jiraatu namni dhibba afurii aanaa irratti hin jira sirrii garuu bakka takka hin jiru gareen adda qoodamee akka akkanaaf tolutti gareen hundaa'ee hojii hojjechaa kan jiru ta'uu isaa.
Kanaafuu waan obbo Awwaluun jechaa jiru akkasitti namni dhibba sadii dhibba afurii bakka tokko ka'anii yoo qopheessan taate kun seera ala tarkaanfii fudhachuu qabaa jechaa jira obbo Awwaluun.
Gaaffii tokko malee.
Ayyo obbo Awwaluu abdii guddoo galateeffannaa walgahii irra ka'ee naan jette ulfaadhu guddoos galateeffadha obbo Awwaluu nagaa keessa. Ayya ayya.
gootee lafootee dhuftee horii gootee gombisee ejjatee wal lakkisee gubaan afaan rogeetee.
Qophii bitootes 28tiif 29ti. Wanti yoo tan hojjanne ak tokkir deebineetiin isinitti himna. Bilbilaaf intarneetiin godina horroo guduruu wallaggaa irra cituun odeeffannoo qorannaa qofaa miti misooma naannoollee guufu nutti tolchitee jedhu harree lafaa nakoor malkaa dubbise.
Dhimma hojiidhaaf gara godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu dhaqee yeroon turetti konkolaataa fe'iinsa uummataa nama 24 baatu irratti namoonni 50 haga 60 ta'an fe'amanii adeemu. Barcuma nama lamaan taa'amurra sadii ta'anii fi dhaabbatanii kan adeemanis gara hin qaban. Tootaan geejjibaa barcuma malee hin taa'inaa jedhus namootni akka jedhanitti sababa daandii mijataa hin taaneef boodas konkolaataa yookaan geejjiba argachuu waan hin dandeenyeef akkuma konkolaataan tootaa geejjibaa bira darbeen fiiganii dhaqaniitti guutu. Foddaa banuuf ammoo awwaarri gommaa konkolaataa dhidhimsee gara samiitti ol ka'uun daandii arguu nama dhorku funyaan keenyatti nu namee nu dhukkubsaa jedhan namoonni tokko tokko karaan qilleensi ittiin seenu hin jiru foddaan banaa miti. Namni ukkaamamee dhuma dafqa ofirraa haqee sibiila konkolaataatti akkasumas uffata isaatti dibaa deema. Sababa dhukkee kanaan uffatus gara hin qabu kan qufaus akkasuma akkuma konkolaataa irraa buuneen jiraattota amuruu magaalaa gamsaa jiraatan gaafadheen ture waa'ee weerara kooroonaa vaayirasii koovid kudha sagal jedhamee waamamuu hubannoo qabduun jedheen sababa guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa tokko tokkoon osoo dhageenyeeyyuu ittisuuf rakkisaadha jechuun dubbatu.
Kolaasaa Tarrafaan jedhama. Jirra jennee odeessuuf hin dandeenyu nama. Maaliif ree? Sababa geejjibaa isa jedhamu kana geejjibachuun nu amma kuntaala dhabna namni nu eegus hin jiru namni nu argerus hin jiru. Yeroo karaa deemne wal baanne makiinaa mitan nu baatu makiinaa lama sadii taana namni makiina tokko keessaa bu'u. Innaasa kanaaf rakkina guddaa qabna. Dhukkubni kun nu argates wanti dawwalanne nama argannu hin qabnu. Silkii inni torkiin hin jiru badeera. Kanaaf immoo mootummaan atattamaltu dafee nu yaadate karaa nitorkii kana baay'ee bareedaadhaan jedhana.
Annu barsiisan jiru annu dagana aggaataamii televizyiiniitiin gidda dhaqeen dhaggeeffadhe malee asitti mabraatiis hin qabnu mabraatiin keenya amma inni fa'aa mannaa.
Akka naannoo kanatti hin dhufneef maal maal godhaa jedhanii televizyiiniirra.
Televizyiiniirra ammoo saamunaatiin harka keessan ni qadhaa jedhan waliin cabbaxiinaa jedhan walirraa fagaadhaa jedhan makiinaa tokko keessa yeroo adeemtanii walagga faaffotanii adeeminaa meetira sadii walirraa fagaadhaa jedhan. Baacha turuuti accaqabnee walirra dhaabanneeti kan nuti amuruu baanu akkatti adeemnu qabu tiraanispoortii jaan qabne nuti walirratti yaabbamnee wal asiis bureenis yoo ta'e asiis amuroo ta'e baay'ee rakkinaan nuti adeemaa jirra. Jaatamii shan nama torbaatama ta'anii tan qixqitii tokko yaabbannee sokkinu. Isa tiraanispoortiin birrii jaatama nabseen keenya kufee duune jennee tu sodaachuun nuti amuruu baanee kan deebinu ammeenyaaf iyyuu taanaan akkatti adeemnu dhabnee baay'ee rakkanneerra nu. Kanarratti ni torkiin hin jiru dawwalannee immoo gaggaban oolu. Mootummichi nu yaadanne nu. Kaanumayyuu immoo ammayyu taanaan mootummichi amma atattamaanii nuufi ni torkii kana nu gadhiisee fira keenyaaf fira keenyatti dawwalannee sicha deemana xeenaa xaabaatii addalamus saamunaa jedhamu. jedhamu kanas nu gadhiisee jennaan ittiin akka harka keenya dhiqannee akkatti tajaajila fudhannee annu barsiisummoo tajaajila nu laatanii akka isaan nu barsiisan hin barbaanne.
Maqaan koo Waggaarii Waaqayyaan jedhama jiraata godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa muruu gidduu kana akkuma beekamu akka addunyaatti dhukkuba kooroonaa vaayirasii jedhamuti addunyaa cinqaa jira nun odeeffannoo gaarii argachuu bilbillee qaama mootummaa yookiin immoo qaama fayyaa keessaa namatti himannullee hin qabnu bilbilli hin jiru darbee immoo daandiin hin jiru ambulaansiin illee dhufee nu to'achuuf daandiin cicciteera badeera darbee immoo odeeffannoo gaarii argachuudhaaf illee miidiyaa ibsa gaarii hin qabnu bilbila manaasa jiruun illee namni inni achi bilbilee nu argachuu danda'a nun immoo dabarree bilbiluu hin dandeenya rakkina guddaa keessa jira qaamni mootummaa nu to'atu hin jiru namni nu ilaalu hin jiru gatamneera akka hin jirretti jiraannan nama finfinnee tureetan dhufe wanti achitti ta'uuf ta'uuf wanta asitti ta'u immoo waliin argatu. Utuu dhukkubni kun naannoo keenya seene namni hin dhuma jechuudha akka jirutti. Maaliif odeeffannoo gahaa hin argan.
Hubannoon irra deddeebiin harka dhiqachuu fi aadaa harka ol qabatanii ol dubbisuu yeroodhaaf dhiisuu irrattis rakkoon jiraachuu kaasuu jiraattootni waa'ee 8335 toora odeeffannoo weerara kooroonaa vaayirasii ofirraa ittisuuf maloota dandeessisan irratti Itiyoo Teleekoom dabarsuu quba qabduu jennee kan gaafanneef deebii tarrooniif kennan.
8335 beektu.
Bilbila saamu hin beeku bilbila saa.
Hin dhageenye sammuun isaan dhageenye. Tokko eenyu nu barsiisa. Amma hundumtuu wal cabbataa dhukkuba nuti rabbitti kadhannee jiraanna malee kan nu barsiises kan argines hin qabnu jechaa jirra. Maalirraa dhufe akka nu qabatu hin beeknu ta'um tokko iyyuu hin beeknu.
Obbo Nagaraa Fayisaa itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Komii jiraattotaa irratti deebii kennanii jiru. Dhabamuu neetwoorkii bilbilaarraa ka'u.
Ani bilbilli barbaada. barbaachisaadha jennee kan ilaallu odeeffannoo uummataan gahuuf natti fakkaata. Odeeffannoo uummataan gahuuf bilbila irratti dippeendii taanee hin jirre ogeessa hin qabne ogeessa sadarkaa godinaa irra jiru. Kanaa kudha lama qabnu irratti ramannee jirra. Akkasumas hooggansi sadarkaa godinaa koree taaksii foorsii akka godinaatti karaa bulchaa walitti qabamuutiin kan inni kallattii kennamu ta'ee jira. Hooggansi kallattii fudhatee ba'eera. Kanaaf odeeffannoo uummataan gahu irratti bilbila irratti dippeendii taanee hin jirru. Moobaayil fooniin adda addumaatti hojjechuudhaa baatee yoo fiksidi yaaliin kun yookiin bilbilli walchirratti jiru kun hin jira. Kallattii sanaan kan nuyi deemnee odeeffannoo adda addaa laachaa jirru. Neetwoorkii gadhiisuu faana kan wal qabatu yaa'u beekamaadha waan ta'eef akka waajjira fayyaatti gaaffii gaafanneerus hin qabnu yaada dhiyeessineerus hin qabnu jechaadha.
Gorsoota of eeggannoo itiyoo telekoomiin kennaman argachuudhaaf hin dandeenyu otoo mallattoon isaa mul'ate immoo bilbilee saddeettamii sadii soddomii shan irratti himachuu hin dandeenyus kan isaan jedhan.
saddeettamii sadii soddomii shan irratti bakka neetwoorkiin hin jirre aanaa sadii irratti dhuguma hin danda'amu. Aanaa Abeedon Baroo, aanaa Jaardagaa Jaartee fi aanaa Jimmaa Gannatii Amuruu. Amuruu paartii Agamsaa irra hin jira. Aanaa sana irratti akkuma jedhan SMS takisiifachuu isaa rakkisuu danda'a. Aanaalee biraa irratti garuu kan akka Horroo, Abbaa Ijoommaan, Jimmaaraalee neetwoorkii waan jiruuf baay'ee iddoo sanatti isaanii yaaddessu.
Eh, Agamsaatti manneen nyaataaf dhugaatii tokko tokko irratti akkasumas immoo bakkuma bunaa fi shaayiin nagadamuuttis akka eh, bakki harkatti dhiqataniif saamunaan qophaa'ee jiru argeen jira. Garuu hawaasni yeroo harka isaa dhiqatee dhaqee buna dhugu mul'atu harka wal qabatanii wal dubbisuun akkuma itti fufetti jira. Kanaa hojii wal qabatee hojiin hubannoo naannoo amma hin dhaqe kan hangeenye moo maalirraa kan ka'e namoonni amma hangeeyoonaa wanta kana dhukkuba kana xiqqeessanii ilaaluun kun geejjiba irrattis namoonni fe'amanii dhaabbatanii haalli ittiin adeemanis jira. Maalirraa kan ka'e wanti kun?
Okay, thank you. Naannaa xiqqeessanii dhaabbatte ammatti keezii riyaal ta'e waan hin argamneefis ta'uu danda'a. Rakkoo hojiirraa ka'anii xiqqeessanii ilaaluu hin jiran. Akka godina kanaatti ilaallu namni miidiyaan hordofaa, reediyoodhaan hordofaa kanarratti dabalataan ogeessonni sadarkaa godinaaf gad bu'anii tubii kennaa jiru. Garuu namni yeroo baay'ee haaluma aadaa amma itti waa arguutti dhuguma kun jira jedhee ilaalcha akkasiitiin xiqqeessa ilaaluu hin danda'a. Garuu ammas kan nuyi gochaa jirru kallattii taa'e sana fudhannee amma tokko geejjibni baadiyyaa irraatii gara magaalaatti taasifamu akka inni xiqqaatuuf kallattii keenya ogeessa ramannee hooggansa ramanneeti kan nuyi jirru. Namni garuu hobii diteeyil ta'e akka inni argatuuf amma uummata hundaan bira ga'utti ammallee har'a ganama kaa'ee uummata tokkoon tokkoon bira ga'ee hobii natti kennamuu fi kilaasterii afuriin wal qoonneeti leenjii kennuuf kan inni qophaa'aa jirru. Mallattoolee dhukkuba sanaa akkaataan itti daddarbaarraa of qusachuu akka inni qabu mana nama hundumaa akka inni ga'uu danda'u caasaa fayyaa sadarkaa godinaarraa kaasee amma gandaatti jiru fayyada. damnee itti deemaadha kan nuyi jirru. Naannoo harka dhiqannaatti amma takkaaf takkaatti bakka hundumaa wal geeraas jennee siif ibsuu baanne maajoriitii amma dhaabbilee misoomaa dhuunfaa ta'an kan akka baankii, manneen barnootaa, institushiniiwwan yuunivarsiitii, kolleejjii, hospitaalota, buufataalee fayyaa, manneen nyaataa fi bakkeewwan kana fakkaatanii waajjiraalee mootummaa hundumaa irratti harki dhiqannaa faasiliitii akka ta'u goonee jirra. Naannaa dhiyeessii meeshaalee faana kan wal qabatu dhaabbata meeshaa nu dhiyeessu ibsa DFS jechaadha. Damee naqqamtee deeggarsa konkolaataa akka nuuf laataniif qoodiinsa akka biirootti qabnu akka isaan nu laatan keessumaa riskii guruup doorri jedhaman ogeeyyiin fayyaa expoos waan ta'eef namoota saspektir ta'anii gara hospitaalaatti dhufaniif jalqaba isaanii fakkaataa kamitti akka inni ga'uu danda'u har'allee kallattii keenyaatiin meeshaalee sana barbaachaa geessa godinaa gara giddu galeessaatti ol erginee jirra.
Bakka ibsaan itti babbaduu fi namni raadiyoo fi televezyiyoona irraa odeeffannoo hin arganne weerara vaayirasii kooroonaa koovid kudha sagal jedhamee waamu kanaa ilaalchisee odeeffannoo akka argatuuf irraa akka of eeggatuuf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Sagaleen akka biyyoolessaatti ergaa wal fakkaatu uummata hundaatiin ga'uu fi waraabamee nuu dhufee jira. Dhimma kooroonaa vaayirasii irratti jechaadha. Isaa fi ergaa ogeessi godinaa amma sanarratti leenji'ee ofartaatii qabu karaa miinii miidiyaa magaalotaa akka inni uummataan bira ga'uun goona. Magaalaa aanaalee irra jiran irratti immoo bakka uummanni heddummataa odeeffannoon kun uummataan ga'uu qaba jennee yaadnu irratti maayikiraafoonii fayyadamnee konkolaataa fayyadamnee kan uummataan ga'uuf karoorfanneerra jira. Moor bakka uummanni sirriitti mobilaayiz akka ta'uu danda'u ergaan adda addaas uummata bira kan geenye ergaa wal fakkaatu giddu galeessarraa kan waraabame uummataan bira akka ga'uu fi atalisti guyyaa boorurraa kaanee hobii wal fakkaatuuf ergaa wal fakkaatu uummata bira akka ga'uu fi isa durii caalaa cimsine kallattii kaayannee jirra jechaadha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Waan guyyaa boqonnaatiif ishanii qopheessin tardhatanumaa nagaa keessanuu bula taboriitiin walti dachaan nagaa jenne nage nage ansoraa lafeeti sagantaa afaan amaaraatti itti aanu.